ራዲዮ ህዝቢ የአሜሪካ idadi uhinjwi rya amerika isamira nirayi washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkundikije mu burundi mutwumvira ku mirongo ibiri gufasha tureva ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha mu burundi abanywanyi b'ishirahamwe regidezo bararyitogera ko ritabaronsa umuyaga nkuba kandi badasiba gutanga amatagisi kubera umuntu ntabacoka nk'uko kwinuze je nabonye baza bahita bamanika uko nyene co batugira ngo bazatuzanira dusaba yuko natwe moturosaba umuyaga nkuba
uyo ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya kayanza sentare nkuru ya rubavu ku gisenyi mu burengero bw'u rwanda yumvirije urubanza rwungurujwe rw'abahoze ari abayobozi b'ibohero rya nyakiriha i rubavu amashyirahamwe atari make y'indege zitwara abantu yahagaritse ingendo zazo muri israeli bivuye ku ntambara ibandanya hagati y'icyo gihugu n'umurwi hamas abanyapalestina umunyamerikakazi claudia goldin niwe yatahanye agashimwe kitiriwe nobel mu gisata c'ubutunzi katanzwe kuri uyu wa mbere aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja ni mukanya amakuru avugwa hirya no hino ku isi israeli yatangaje ko yishe abantu bitwaje ibigwanisho binjiye ku butaka bwayo bavuye muri libana ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankuzi igisirikare cya israeli cyavuze ko cyahamagariye abahoze mu ngabo ibihumbi bitatu kandi ko cyarimo gufunga inzira zose zerekeza mu ntara ya gaza ikimenyetso cyerekana ko hashobora kuba hateganywayo urugamba rwo ku butaka rwo gutsinda hamasi abarwanyi ba hamasi bari bakiri mu bice byinshi imbere muri israeli nyuma yo kwinjira baturutse mu ntara ya gaza bakica abanyayisiraheli magana arindwi bakanafata abandi b'ingwate minisitiri w'intebe benjamin netanyahu yabwiye ba meya bo mu mijyi yo mu majyepfo yatunguwe n'ibitero ko igisubizo cya israeli gishobora guhindura uburasirazuba bwo hagati kwibaza ko imirwano ishobora gukwira no mu tundi turere byahangayikishije intara yose ingabo za israeli zisha abakekwa bari bafite intwaro binjiye muri israeli baturutse muri libani nk'uko igisirikare cyabivuze umutegetsi wa hezbollah yahakanye ibivugwa ko uwo mutwe warundanyije operasiyo imbere mu gihugu cya israeli hezbollah umutwe ukomeye w'abarwanyi b'abashiyite mu majyepfo ya libani ushyigikiwe na irani kimwe na hamas urusaku rw'ibisasu n'urw'imbunda rwumvikanye mu bice by'umupaka w'amajyepfo ya libani aho iki gihugu gihana imbibi na israeli nk'uko umunyamakuru wa televiziyo ya hezbollah yitwa almana yabivuze ku mbuga nkoranyambaga radiyo y'ingabo za israel yavuze ko ari hafi ya adamit hakurya y'imijyi yo ku mupaka ya libani ya alma el shaeb na zahajar urakoze jeni sudani kuri munsi wa mbere yatangaje ko ishobora kongera kugirana imigenderanire myiza n'igihugu ca irani imyaka indwi inyuma y'uko uyo mubano ubayemwo agatotsi ni nyuma y'amezi atatu habaye inama yahuje abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ivyo bihugu ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu jeni mukangusi sudani ubu irimo gushigishwa n'intambara yacanye umubano na irani mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu byari nyuma y'uko ambasade ya arabiya sawudite iterane muri irani igabweho igitero arabiya sawudite na irani byemeranijwe gusubukura umubano mu kwezi kwa gatatu hakurikijwe amasezerano bafashijwemo n'ubushinwa ibi byabaye intandaro yo kwiyumvisha ko irani n'ibindi bihugu by'abarabu bishobora kongera kugirana umubano wuzuye ushingiye kuri diporomasi icyemezo cyo gusubukura umubano kije nyuma y'ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati y'ibihugu byombi kandi bizaba biri mu nyungu ibihugu bihuriyeho nk'uko byavuzwe mu itangazo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa sudani mu gihe nta tangazo ryahise risohoka ku ruhande rwa irani mu kwezi kwa karindwi minisitiri w'iki gihugu w'ububanyi n'amahanga hussein amir abdulahayan yavuze ko ibihugu byombi byarimo gukora ku buryo umubano wabyo wasubukurwa nyuma yo kubonana na mugenzi we wa sudani ali al sadek i baku mu murwa mukuru wa azerbaijan
tuje ku nkuru yerekeye umunyamerikakazi claudia golden uh, yataye agashimwe kitiriwe nobel mu gisaga- mu gisata c'ubutunzi katanzwe kuri uyu munsi wa mbere ako gashimwe yagaherewe ubushakashatsi bwiwe abatanga agashimwe bavuze ko bwafashije mu kumvikanisha uruhara rw'abakenyezi kw'isoko ry'akazi ni inkuru dushikirizwa na temistocle mu tijima akanama nkemurampaka kavuze ko madamu gordon w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko usanzwe ari umwarimu kuri kaminuza ya havard muri amerika yatoranyijwe ngo ahabwe iki gihembo kubwo kuba yarafashije gusobanukirwa umusaruro w'abagore ku isoko ry'umurimo iyi nzobere mu bukungu ibaye umugore wa gatatu mu mateka wegukanye iki gihembo cyitiriwe nobeli cyo mu cyiciro cy'ubukungu abagize akanama nkemurampaka bavuze ko ubushakashatsi bwa madamu claudia gordon bwerekana impamvu z'impinduka ndetse n'inkomoko nyamukuru z'icyuho kikigaragara mu buringanire nk'uko babisobanuye ubushakashatsi bwa golden bwatanze inkuru ya mbere yuzuye isobanura neza ibijyanye n'imishahara y'abagore n'uko bagira uruhare ku isoko ry'umurimo kuva mu binyejana byinshi ubushakashatsi bwa madamu golden bwagaragaje ko nubwo habayeho kugendana n'aho ibihe bigeze bikajyana n'iterambere mu bukungu hamwe n'ubwiyongere bw'umubare w'abagore ku isoko ry'umurimo icyuho mu mishahara hagati y'abagore n'abagabo byakomeje kugorana ko kivanwaho ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp bitangaza ko bijyanye n'uko golden abigarukaho imwe mu isobanurampamvu z'ibi ari ibyemezo mu bijyanye n'uburezi bigira ingaruka z'ubuzima bwose ku mahirwe y'akazi bifatwa abana b'abakobwa bakiri batoya komite ishinzwe ibihembo byitiriwe nobel kandi yavuze ko ubushakashatsi bwa golden bwagaragaje ko kubona uburyo bwo kwirinda gutwita byagize uruhare runini mu kwihutisha ukuzamuka mu byiciro by'uburezi mu kinyejana cya makumyabiri bitanga uburyo bushya bwo gutegura amahitamo y'umwuga
turagushimiye temistokle dukubitire muri afghanistani aho abatetsi bakomeye muri leta y'abatalibani bagendeye intara ya herat yabayemwo kinyamugigima cahitanye abantu bashika ibihumbi bibiri mu mpera z'indwi twaraye turangije ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu liliane itangishaka iyo nyamugigima ifise uburemere bw'ibice bitandatu n'ibice bitatu yabaye mu karere ka herat kabamwo abantu benshi yakurikiwe n'isenyuka ry'inyubakwa ikomeye ritari bwibonekeze muri ico gihugu mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri iheze mu itangazo ryashikirijwe na leta kuri uno munsi wa mbere ku mugwa mukuru wa kabul icegera c'umushikiranganji ajejwe ubutunzi abdul gani baradar n'umugwi wiwe batangaje ko biteguriye kugendera ako karere kasisikajwe n'iyo nyamugigima mu ntumbero yo gutanga imfashanyo zihuta hamwe no kugira bagende babonye ko izo mfashanyo zashikirijwe abazigenewe iyo nyamugigima yatumye inyubakwa zigwa ku bantu amajana n'amajana ababa muri ako karere babandanyije guhunga ingo zabo kuri uno munsi wa mbere bagumye bihereza amayira nyuma y'aho iyindi nyamugigima ikurikiye iya mbere ibiro vya amerika bijejwe gukurikirana no gupima ibiza vya nyamugigima vyatangaje ko isi yanyeganyeze ku rugero rwagiye ruva ku bice bitandatu n'ibice bitatu ibice bitanu n'ibice icenda hamwe n'ibice bitanu n'ibice bitanu amakuru niyihutiye kwitaho ico kibazo mu gukorana na leta y'abataliban kuko basa nk'abahanze amaso ku ngwano ibandanya hagati ya israel na palestiniya
Aya makuru yose muhejeje kumviriza mushobora kuyasanga kuri ku kibuga wesitatu wa Kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com aderese yacu youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya rero amakuru avugwa mu karere ka afurika ibiyaga binini mu rwanda sentare nkuru ya rubavu ku gisenyi yumvirije urubanza rw'abahoze ari abayobozi b'ibohero rya nyakiriba bose uko ari umunani basaba ko bahurana eh, baburana bari hanze ba- bidegemvya ubushikirizamanza bwobwo bubarega ivyaha vyo koreza igufa abantu batandukanye ni inkuru ya eric bagirubusa abaregwa bose uko ari umunani barangajwe imbere na inosa kayumba hoza ayobora gereza ya rubavu baraburana urubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ni nyuma y'aho urukiko rw'ibanze rwa rubavu rutegetse ko bakurikiranwa bari mu munyururu kubera impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha by'iyicarubozo abaregwa bose babwiye umucamanza ko mugenzi we ku rwego rwa mbere yirengagije ibimenyetso bamushyikirije ategeka ko bafungwa by'agateganyo kayumba ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda avuga ko abatangabuhamya bamushinja baranzwe no kuvuguruzanya kandi ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha abagabo babiri bareganwa nawe bahoze bafungiwe muri gereza ya rubavu bakekwaho ko bari mu bakoreshwaga mu kwica urubozo abanyururu bagenzi babo barimo inosante ziyaremye bakunze kwita kimwanga na mugenzi we patrick nahimana bakunda kwita banarudi bahoze muri komite ishinzwe umutekano wa bagenzi babo muri gereza babwiye umucamanza ko inzego z'ubugenzacyaha zabahatiye gushinja kayumba umucamanza yabahasi ibibazo by'umusubirizo agamije kumenya niba hari uwabafatiyeho imbunda ngo bashinje kayumba bombi uko ari babiri ntibabashije kumvisha umucamanza niba umugenzacyaha wababazaga hari icyo yaba yarapfaga n'uregwa urukiko rurabifata nko guhindagura imvugo kw'abaregwa ku bwumvikane n'uwahoze akuriye gereza ya rubavu babwira urukiko ko inyandiko mvugo z'ikirego bazishyizeho imikono ku gahato babatera ubwoba umucamanza akibaza niba umugenzacyaha yarabahatiye gushinja kayumba agambiriye kumusimbura ku buyobozi bwa gereza ibi byose abaregwa babiburiye ibisobanuro ubushinjacyaha buravuga ko ibisobanuro abaregwa batanga mu mpamvu z'ubujurire ntaho bitaniye n'ibyo bireguje ku rwego rwa mbere buravuga ko nta nenge bubona mu cyemezo cy'urukiko rwabanje bugasaba ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo kuri auguste uwayezu nawe yaba wahoze ari umuyobozi wungirije wa gereza ya rubavu ndetse na efuremu gahungu wari umukuriye kuri uwo mwanya baravuga ko abatangabuhamya babashinja ibinyoma baravuga ko babitewe no kuba barababuzaga gukora ibitemewe muri gereza uwayezu akavuga ko kuba aregwa ko yafatanije na james hodari mu gukora ibyaha nawe yagombye kuba aburana yidegembya kuko mugenzi we bamufunguye uyu aregwa ko yagize uruhare mu ikubitwa ry'uwitwa emmanuel ndagijimana wavanye ubumuga bukomeye muri gereza ya rubavu uko bagendaga biregura ni nako abavandimwe babo bari mu rukiko bagendaga bazamura amarangamutima bamwe bakimyoza mu majwi yo hasi abandi bakazunguza imitwe byateye umucamanza kubibutsa ko icyo yise ubufana mu rukiko babugabanya yashimangiye ko icyumba cy'urukiko ntaho gihuriye n'ikibuga cy'umupira yababuriye ko yongera kubona ashobora kwisanga yafunzwe aba bagabo bose uko ari umunani ubushinjacyaha bubarega impfu z'abafungwa barindwi buvuga ko bapfuye kubera ibikorwa by'iyicarubozo muri gereza burabarega kandi n'undi mugabo wakuye ubumuga bukomeye muri iyo gereza kubera ibyo bikorwa by'iyicarubozo n'ibyaha bakekwa ko bakoze hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uretse abo umunani baburana umushinjacyaha yabwiye urukiko ko hari abandi bantu batarafatwa bakekwaho ibi byaha yavuze ko nyuma yabo hamaze gutabwa muri yombi undi mugabo nawe ukekwaho ibikorwa by'iyicarubozo muri iyi gereza ya rubavu umushinjacyaha avuga ko abakubitwaga gereza yabagezaga mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisenyi barangije gupfa nyuma baregwa bagahimba amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe agasaba ko mu gihe amaperereza kuri ibi byaha gikomeje bakomeza gufungwa igihe urubanza rutaratangira kuburanishwa mu mizi abaregwa n'ababunganira bo basaba gufungurwa bakaburana bari hanze kuko nta mpamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha bamwe mu basesengura barafatira urubanza nka rumwe mu manza zitamenyerewe ku ngingo y'ibikorwa by'iyicarubozo mu rwanda imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka human rights watch amnesty international n'iyindi yakunze gutunga agatoki amagereza yo mu rwanda ku ngingo y'iyicarubozo ni ibirego ubutegetsi bw'u rwanda butahwemye kwamaganira kure buvuga ko iyo miryango nta cyiza yavuga ku rwanda umucamanza azafata icyemezo ku gicamunsi cyo kuwa kane w'iki cyumweru eh bagira urusajwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
tugaruke ku ngwano ikomeye hagati y'ubusha Israeli no mu murwi Hamas ico gitero ca Hamas co ku munsi wa gatandatu kuri Israeli nico cari gikomeye hari haheze imyaka itari mike Professor Omar Kafan umuhinga muri politike n'umutekano mpuzamakungu ari hano muri Amerika yaganirira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yamubajije impamvu abona byashobotse kugira ngo abagwanyi ba Hamas binjire muri Israeli na venusti murakoze kuba mwantumiye ngira ngo ku kibazo uri kuvuga uti ese byashobotse bite kugira ngo umutwe w'amasi ubashe gukora biriya bitero hari impamvu ebyiri mu masesengura turimo gukora impamvu ya mbere ni politiki imbere mu gihugu muri israel cyane cyane twarabonye ko mu mezi ashize habaye imyigaragambyo y'abadashaka ko ari amategeko Netanyahu yashyizeho yo gukumira nangwa se yo guca intege urukiko rw'ikirenga muri israel mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe aho ngaho rero byagaragaye ko icyo cyuho ah, kuba leta nangwa se guverinoma ya netanyahu yari yarashyize imbere eh, cyane cyane ikita ku bibazo by'imbere mu gihugu noneho ikibagiza ko eh, ku ruhande aho muri gaza hari umutwe wa hamas ushobora kuba wakora nk'ibyo twabonye wakoze Eh, iyo ni imwe mu mpamvu ah, yatumye biriya bitero bishoboka ikindi ah, indi mpamvu ya kabiri ah, inakomeye ni umutwe wa hamasi mu kugaragariza biriya bihugu by'abarabu bimaze kugirana eh, imishyirano mu rwego rwa diplomasi na israel ivuga iti rwose ibyo cyangwa se abanyepasiri muri rusange bavuga bati ibyo bihugu by'abarabu birimo gukorana imishyirano mu bya diplomasi eh, bizatuma ah, ikibazo cyacu nk'abanyepalestine kibagirana kugeza amagingo aya ingabo za isirayeli zirakoresha indege birashoboka se ko bazanagaba ibitero byo ku butaka cyane cyane ko hari abasirikare n'abasivili bajyanywe bunyago ngira ngo ibyo birashoboka ariko icyo ni icyemezo eh, guverinoma ya netanyahu ishobora kuzafata bigoye kubera ko byaragaragaye nko muri bibiri na gatanu Ah, buriya mu rwego rwa gisirikare hari ibyemezo ufata ariko ukavuga uti se kujyayo biroroshye kuko israel ifite ingufu za gisirikare yakoresha ikajyayo ariko kuvayo niva yose imaze gukora ibyo bitero ah, bizagenda gute aho nkeka yuko ari naho bamwe mu basesenguzi ah, bari kuvuga bati ni byiza kuba eh, israel yakora ibitero byo mu kirere igafata n'izindi ngamba ariko kuba yajyayo ikoresheje inzira y'ubutaka hari i- uburyo byazagorana cyane cyane mu gufata ibyemezo kugira ngo baveyo ese byagenda gute Be- ni ibintu bigoranye cyane umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yavuze yuko yifuza ko hakoreshwa inzira za diplomasi kugira ngo kiriya kibazo ukirangire izo nzira zirashoboka zizakorwa gute zizakorwa nande diplomasi irashoboka irashoboka ni nayo numva eh, nzira ya mbere y'ibanze ishobora kurangira kiriya kibazo cy'abanyepalestine na israel Ah, uburusiya bwamaze gutangaza yuko bushyigikiye iyo nzira ya diplomasi bunahamagarira ibyo bihugu byombi kuba rwose byagana iyo nzira ya diplomasi kugira ngo ibibazo biri hagati ya israel na palestine birangire Ah, perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden we yavuze ko yatangaje yuko ashyigikiye byimazeyo eh, Israel ku buryo igomba ah, guhashya umwanzi igahashya uriya mutwe wa Hamas leta zunze ubumwe za Amerika eh, ifata nk'umutwe w'iterabwoba Ah, hanyuma urabona ko ibihugu byinshi koko bishyigikiye ko ah, diplomasi ariyo yashyirwa imbere ariko urabona iyo habaye ibitero nka biriya Israel eh, uburyo ibigenza nyine nayo i- isubiza ah, ibitero ku buryo ah, budasanzwe ari nabyo turimo kubona eh, birimo kubungubu Ah, uburyo bwa diplomasi nanone urabona ibyo twakwita nka public opinion eh, public opinion eh, eh, cyane cyane ku byerekeye umutwe wa Hamas mu bihugu by'abarabu urabona nko mu gihugu cya Iran mu gihugu cya Turukiya mu gihugu cya Lebanon ah, harimo abaturage barimo bakora imyigaragambyo ishyigikiye ah, cyane umutwe wa Hamas Ah, noneho nko mu gihugu cya Egypt hari umupolisi wamaze kwica ah, kurasa aba- abanye- abanyezirayeli babiri bikoreraga ubukerarugendo Ah, urumva ko ah, sentiment ni ukuvuga ngo hari ubundi buryo ah, abanyezirayeli batangiye kugenda ba- ba- bagaragara mu bihugu by'abarabu ku buryo urwango rurimo kwiyongera Ah, ikindi umuntu yavuga mu bijyanye n'uburyo kino kibazo kizakomeza ni ukuvuga ngo imishyirano hagati eh, ya israeli na bimwe mu bihugu by'abarabu yenda byanatekerezaga ko imibonano mu bya diplomasi ishoboka ah, cyane cyane bi- bi- bizagenda bisa nk'aho bi- bicika intege ni ukuvuga ngo ibihugu bitari byakagirana imishyirano mu bya diplomasi byatekerezaga kuzagirana ah, imishyirano mu bya diplomasi na israeli kuri kubera ibi byabaye bino bitero Hamas yakoze n'ibitero Israel nayo yashubije eh, ibyo bizaba impamvu ikomeye y'uko uburyo eh, y'uburyo ibyo bihugu by'abarabu byifuza ko byagirana ah, imibano mu bya diplomasi na Israel bizabigendamo bigura intege ku buryo ah, urumva ibintu birimo kugenda bisubira inyuma Profesor Homar Harfan impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika namwe murakoze kuba
nk'uko mubyumvise ni ako kananga uh, muri iki gihe turi kumwe na mugenzi wacu yana itanga ishaka uh, ducire ku mayange ikiganiro muri sanga uh, duteganirije ejo ku munsi wa kabiri oriyane uraho uraho neza nawe federike urakoze ego cyane ejo ku munsi wa kabiri tuzoganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme aho tuzoshimika cyane cyane ku ndwara ya kanseri y'amabere ni mu gihe mu burundi igikorwa cyo kuvura kanseri gitanguye vuba abarwayi bahora baja mu bihugu bitandukanye bibanye no hanze ya afurika kugira ngo bivuze iyo ndwara ariko mu burundi hatangiye kwibonekeza ukuvura iyo ndwara muri kino gihe ibitaro byitwa tanganyika hospital biriko bitunganya isekeza rigira gatatu ryo gupima abakenyezi indwara ya kanseri bakamenyesha ko muri iyi myaka itatu iheze basanze abantu barenga amajana atanu bafise iyo ndwara ya kanseri yo mu ibere n'iyo mu bwinjiriro bw'igitereko nibyo rero tuzoganira cyane ejo ku munsi wa kabiri mu kiganiro muri isanga aho tuzoganira n'abaganga bakatubwira uko igikorwa cyifashe n'ukuntu abandi bakenyezi n'abigeme bashobora kuja kwipimisha izo ndwara muri rusange urakoze Oriane tu abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turabararitse rero ku icyo kiganiro ejo ku munsi wa kabiri yego murakoze
ubu naho dukubitire muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ibikorwa by'ubucuruzi byongeye kugururwa mu karere ka minembwe kari mu buseruko bw'igihugu ni nyuma y'indwi ibyo bikorwa bihagaritswe n'ingabo za kongo bivuye ku basirikare babiri ba igisirikare cya kongo bishwe n'abagwanyi batwigwaneho ni inkuru y'umumenyeshamakuru vedasita ngabo wari buvira ibi bikorwa byongeye gusubukurwa nyuma y'ibiganiro byaraye bihuje general Andre Honza uyoboye ingabo za FARDC muri ako karere ndetse na bamwe mu baturage ba Minembwe. Semoro Karaha n'umwe mu batware ba Minembwe wari witabiriye ibyo biganiro byabereye kuri Runundu.
Ejo duhamagaje inama hano nuko general arahaguruka aravuga ngo imyanzuro afashe guhera none atanze amahoro abantu bagenda uko bashaka afungura kwa murima afungura indege afungura n'isoko amakitivite yose aba ari yo mwanzuro natwe turavuga ngo tugende twigisha abantu bahe bashaka kwica amahoro abo bantu bagende bareke none imyanzuro ni amahoro ubu nyine nta kibazo dufite kabisa akarere kose ni amahoro indege nayo yahanguye ngo indege yike yiture zavuze ngo indege igende igwe nta kibazo bamwe mu bacuruzi bari basanzwe bakorera imirimo yabo mu mirembwe bavuga ko bishimiye kuba bongeye gufungurirwa imirimo kuko benshi muri bo bari bugarijwe n'ubukene momo muderwa ni umuyobozi w'abacuruzi bakorera muri santere ya Madego.
Tumeipokea kwa furaha kubwa kwa kuwa tume, tulikuwa tumeisha babaika zaidi, kazi zilikuwa zimefungwa, lakini kiongozi jemadari twabyakiranye ibyishimo byinshi kuko twari duhangayitse bitewe n'uko imirimo yari ifunzwe, ariko umuyobozi w'ingabo za brigade ya cumi na kabiri hano mu Minembwe General Andre yaganiriye n'abashefu bo mu moko atandukanye bamutura ibibazo by'abaturage nawe yabyumvise ubu yafunguye imirimo yose ametufungulia kabisa rasmi maaktivite zetu zote nyuma yo gufungura iyi mirimo uyu munsi abaturage bo mu mihanda itandukanye ya minembwe bongeye kugera muri santere y'ubucuruzi ya madego abacuruzi nabo batangiye kujya kurangura ibintu bakoresheje inzira yo kwa murimo nishimiye cyane cyane kongera kandi kubera hano mu madego aho tugize icyumweru abantu bose badakora ingendo zijya mu madego kandi mu madego ariyo santire vire ya minembwe kuba rero twongeye kandi kubera hano turishimye cyane ubundi kandi n'ibikorwa by'iterambere bizongeye kandi gusubukurwa hano muri minembwe turabyishimiye kuba abantu baha bagenda kuba abantu baha bakora imirimo nyine yose yakorerwaga hano muri santire y'amadegu turabyishimiye cyane tunashimira na nyakubahwa generale bishenga muzungu akorera ishyirahamwe ritwara abagenzi mu ndege minembwe bukavu ndetse na goma yemeza yuko iyi ngingo yo gusubukura imirimo n'ingendo z'indege mu minembwe bayakiranye ibyishimo nkatwe dukoresha indege zija mu minembwe ndumva zadufashije twanabyishimiye cyane hari imbogamizi nyinshi twari twahuye nazo tudaboro imirimo yari yahagaze yaregeye guhagarara ijambo rigira kabiri hari abagenzi bari barazindukiye ino bari bagiye kubura uko basubira mu miryango yabo ikindi kigira gatatu ni uko ariyo nzira akarere konyine ka minembwe yari isigaranye ku baturage ndetse n'ibindi byashara binyuzwa ku ndege twavugishije umuvugizi w'ingabo za faridese ziri muri ako karere ka minembwe telefone ye ntiyanyuramo gusa abari mu nama bavuga yuko general andre yonza yabasabye kubuza twigwaneho kwica abasirikare ndetse no gutwika bimwe mu birindiro bya faridese twigwaneho ikorera za minembwe na za bijombo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
mu burundi abanywanyi b'ishyirahamwe rigidezo ritanga amazi n'umuyaga nkuba bararyidogera ko ritabaronsa ivyo bafitiye uburenganzira muri abo harimwo ababa mu gisagara ca kivuruga kiri ku murwa mukuru wa komine gatara mu ntara ya kayanza inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo tugiye kwishikirizwa na thierry ive leshimi abanyagihugu baba mu gisagara ca kivuruga ku mugwa mukuru wa komine gatara ni nko ku birometero birenga mirongo itanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza bari mu basaba kuronswa umuyaga nkuba bemerewe haraheze imyaka igera kuri ine bababazwa n'ingene ico kiringo kirangiye ibikoresho vya nkenerwa vyarashinzwe kugira ngo baronswe uyo muyaga nkuba ariko ubu bimeze nk'ibisharizo muri ako karere intsinga zonyene izi ziramaze nk'imyaka ine zimanitse ngaha ata amatara ahari baca bashira ko tarasifa mugo twategera icovamwo twaragihize turakibu tubajije ngo bazoyaduhejo bazoyaduhejo bazoyaduhejo ibi bintu batugiriye sivyo abajejwe intwaro muri ico gisagara ca kivuruga nabo nyene ntibatahura igituma umuyaga nkuba utarashikira abo barongoye nibitanga aniseti arongoye umutumba kivuruga avuga ko nawe nyene atazi aho ibintu vyapfiriye ntituramenya aho ibintu vyoba vyarapfiriye kuko abazanye umugambi wa mbere barashinze amapoto hanyuma baca baragenda ico gihe baduha nibura mu mezi nk'abiri mugabo rero kugeza n'iyi saha turabona yuko ivy'umuyaga nkuba bitaraja mu ngiro bamwe mu baba mu gisagara ca kivuruga bavuga ko imigambi bari barashizemwo imitahe kugira ngo irangurwe ikeneye umuyaga nkuba nkuba bakavuga ko bariko barahomba kuko imitahe bari bayisabye mu mabanki ubu basabwa inyungu buri kwezi kandi ataco bariko barakora umwe muri ba kimyozi abakunzi b'ijwi rya amerika basanze kuri santre ya kivuruga ubakoresha imishwarara y'izuba avuga ko hamwe umuyaga nkuba ubashikiriye yoheza agakora neza uwo mwuga wiwe wo kumwa imishatsi kinkoresha panosorere haba hari umuyaga nkuba haba ari akarusho kose kubera umuntu ntabacoka nk'uko kwinuze je nabonye baza bahita bamanika uko nyene ce batubwira ngo bazatuzanira dusaba yuko natwe mwoturosaba umuyaga nkuba inama nkenguzamateka ijejwe ubuzima n'iterambere ry'amakomine imenyesha ko mu vyegeranyo ironka vyerekana ko ishirahamwe regidezo ritariko rirosa vya nkenerwa abanyagihugu bagitura kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icenda uno mwaka umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu yaratumiwe kugira ngo abazwe ico kibazo uwurongoye inama nkenguzamateka emmanuel sinzohagera yashatse kumenya aho ibintu vyapfiriye ndakeneye ko mbwira ego canke oya ikibazo ca mbere murafise insinga z'amatara ego murakoze ikibazo cya kabiri murafise amataransifo muri sitoke ngenda iteka amataransifo arahari ngenda abazi icya gatatu nicyo cya nyuma mufise ingorane yitwa ngwiki nabari muri ibyo bisata badashaka kumva yuko bokorera abenegihugu nimba ari bo mutubarire umushikiranganji Ibrahimu uwizeye yaremanze ko ibikoresho kugira ngo abarundi babyifuza baronswe umuyaga nkuba yadomye urutoke ku burongozi bw'ishirahamwe regidezo avuga ko butarangura neza igikorwa bwashinzwe mu minsi iheze twafashe hafi amakonteneri ashika nk'atatu mu buyenzi narishikiye ku rubuga tuyapakira dusubiza muri regidezo ukabona ko neza ni regidezo regidezo ibintu bwate regidezo biba biri mu buyenzi ukabona neza yuko hari ingwara muri regidezo niyo mpamvu rero mvuga yuko ndakeneye kugirana nabo asambure generale jenjemo turabe ikibazo gihari abanyagihugu bo mu ntara ya kayanza harimwo ababa mu gisagara ca kivuruga muri komine gatara bavuga ko badatahura igituma bataronswa umuyaga nkuba kandi rumwe mu ngomero zitanga umuyaga nkuba mu burundi ruri mu ntara yabo iryo hinguriro ry'umuyaga nkuba ritanga megawati cumi n'umunani ryubatswe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kane ritangura gukora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu rikaba rirahitwa gwegura muri komine kabarore imwe mu makomini icenda agize intara ya kayanza
turagushimiye Thierry Yves turashimiye namwe nshuti mwese aho muri hose mwateze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika turashimiye enjeniyeri Laps Nelson tukaba dushimiye na Nadia Taha badufashije kwegeranya ibiganiro turabashimiye mwese turabifuje kandi amahoro n'ijoro ryiza mwese